turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika hano i washington muri studio zacu ni etienne karekezi ni nge wagezeho ikiganiro cy'uyu munsi ejo kuwa gatanu n'ejo bundi kuwa kane abanyarwanda hirya no hino ku isi imbere mu gihugu byari ejo kuwa gatanu hanze y'u rwanda byari kuwa kane abanyarwanda batoye umukuru w'igihugu uzabayobora mu myaka irindwi iri imbere hari abakandida batatu uwa mbere ni umukandida w'ishyaka rya fpr inkotanyi ari nawe perezida w'u rwanda paul kagame umukandida wa kabiri ni frank habineza niwe muyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije umukandida wa gatatu ni filipo mpayimana ni umukandida wiyamamaje kuri tike y'umukandida wigenga amatora mbyibutse yari ejo kuwa gatanu imbere mu gihugu n'ejo bundi kuwa kane hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi ahari za ambasade z'u rwanda n'ahari abanyarwanda bandi batandukanye bitabiriye amatora ahantu hanze u rwanda hatabaye amatora byashobora kuba byitezwe ni muri congo repubulika na demokarasi ya congo no mu burundi niho honyine abanyarwanda batatuye ndavuga abanyarwanda bari muri ibyo bihugu ibyo byose rero turareba uko amatora yagenze tugana n'abanyamakuru b'ijwi ry'amerika bari mu rwanda turaganira na yamwe mu telefone hano ku ijwi ry'amerika turaganira kandi n'impuguke zikurikirana aya matora zisesengura uko byagenze n'icyo aya matora avuze mu ruhando rwa politiki y'u rwanda no mu ruhando rwa politiki mpuzamahanga ni ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ni ikiganiro muri isaha kuri ry'amerika mwese kandi muhawe ubutumire iyi saha yose ni iyanyu mwe mukunda ibiganiro byacu kuri ry'amerika ariko kandi uyu munsi turaha ijambo n'abanyamakuru bacu bakurikiranye amatora yo mu rwanda kuva mu ntangiriro zo kwiyamamaza kugeza ejo abatora mu rwanda bamaze gutora ku murongo wa telefone bakurikiranye amatora turi kumwe n'umunyamakuru twoheje avuye hano i washington edi rwema ari i kigali mu rwanda edi uratwumva muri uyu mwanya
ndakumva etiyeni karekezi edi ndumva nizera ko warutse kubera ko kubarura amatora ejo ku wa gatanu ijoro byageze mu masaha akuze kugeza ubu aho ngaho mu rwanda amajwi yabaruwe kugeza ubu arangana iki
amajwi yabaruwe kugeza ubu ni mirongo irindwi na kane ku ijana mu kanya bari bavuze ko uyu munsi saa kumi kuri iyi saha nyine baza kongera bagatangaza ibindi bice bisigaye kugira ngo byuzure ijana ku ijana muri ayo mirongo irindwi ku ijana rero umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame niwe wakomeje kuza ku isonga afite amajwi mirongo icyenda n'umunani ibice bitandatu mu gihe ba bandi babiri mpayimana philippe waje ku mwanya wa kabiri ndetse na na frank habineza w'ishyaka green party akaba nawe yaje ku mwanya wa gatatu bigaragara ko bo nta majwi menshi babonye kuko nta n'umwe wigeze ugeza nibura ijwi rimwe ijwi rimwe birumvikana insinzi ya fpr mirongo icyenda n'umunani ku ijana ni amajwi menshi
ni amajwi menshi cyane ah, yatunguye abantu Ah, abantu bari bazi ko umukandida wa fpr inkotanyi aza gutsinda ariko benshi bavugaga ko batari biteze ko bigera aho biba mirongo icyenda n'umunani ku ijana ahubwo se hari abatunguwe edi turebye uko mitingi zo kwiyamamaza zagiye zikorwa ukabona abantu bitabiriye mitingi zo kwiyamamaza perezida paul kagame z'umukandida w'ishyaka rya fpr inkotanyi wareba n'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza bya frank habineza umukandida n'umukandida eh, filipo mpayimana kandi mu banyamakuru bacu bagiye bagera aho biyamamarije batubwiraga ko n'abantu bahaje benshi abenshi bari abana abandi ari nk'indorerezi muri make batitegereje ko bazatora abo bakandida hari abo byatunguye u- urebye aho ngaho mu rwanda Ah, mu rwanda navuga ko intsinzi y'umukandida kagame nta muntu yatunguye abantu bose bari bayiteze ariko ah, nk'uko wari ubivuze ah, aho yagiye yiyamamaza hose yabaga afite abantu benshi cyane Ah, abandi bakandida barimo philippe mpayimana na, na frank habineza wasangaga nk'uko bivuze bafite abantu bake cyane ah, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ni abana b'abanyeshuri Mhm.
abandi bakaba baje kubareba gusa atari uko bavuga ko babashyigikiye Ah, kuba yatsinze kuri kiriya kigero ntawe byatunguye ariko wenda icya- ishobora kuba gitunguranye ni umubare wa mirongo icyenda n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana noneho nyuma y'iyo ntsinzi umaze kuvuga ko hamaze kubarwa muri mirongo irindwi n'ane ku ijana hasigaye cu- nka nka cumi n'atandatu cya hafi aho ngaho umwuka aho i kigali urebye mu mihanda hifashe hate umwuka i kigali ah, komisiyo itaratangaza ah, i- eh, ibyavuye mu matora by'agateganyo abantu mu by'ukuri bari batangiye kujya ah, mu- mu birori wa- ba- ah, wanyuraga ku- mu mamodoka abantu bagenda bapepa- ba- bapepera abandi bavuza amahoni Ah, hari amabisi yari arimo atunda abantu abajyana kuri za stade hari abandi bantu bajyaga ku ngoro ya fpr inkotanyi i rusororo bose wabonaga ko bari bizeye intsinzi Ah, ariko n'abandi bakandida nabo bari bafite aho bahuriye n'aba- n'abakunzi babo umukandida mpayimana yari muri imwe muri hoteli i nyamirambo hano mu mujyi wa kigali ndetse na kandida frank habineza nawe yari n'abaku- yari kumwe n'abakunzi be muri imwe mu mahoteli eh, hano nyuma rero ah, bamaze gutangaza bwa mbere ah, icyo gihe byari makumyabiri ku ijana ah, ko umukandida kagame afite amajwi arenga mirongo icyenda n'umunani nibwo ah, abantu batangiye kujya mu birori ukumva amahoni ah, mu tubari twinshi ba- bacurangaga indirimbo zirimo intsinzi indirimbo izwi cyane hano mu rwanda Ah, mu by'ukuri ah, mu banyarwanda benshi wabonaga ko ari ibirori kuko ah, bari bategereje gusa ibyo komisiyo y'igihugu itangaza ariko intsinzi yo bari bayizeye Ye, ndagushimiye cyane Edi Rwema nk'uko bivuze rero mu kanya gato ubwo urakomeza wakurikiranire hafi nihagira igice kita- kigaragara mu ma- mu majwi yandi asigaye uratubwira tubitangarize abatwumva hirya no hino ku isi si mu Rwanda gusa si mu Burundi ni mu karere k'ibiyaga bigari ariko n'abakuru dukurikirana bari hanze y'u Rwanda kuri interinete no kuri za telefone zigendanwa urakoze cyane ubwo naho mu kanya Edi muri uyu mwanya rero turakomeza dufite undi munyamakuru wacu i Kigali mu Rwanda Asumta Kabuyi wakurikiranye cyane ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse n'ibyo gu- n'iby'itora by'umukandida Frank Habineza uranyumva neza
ndakumva neza cyane Ye, nizeye ko waruhutse bihagije
oya ntabwo ari cyane ntabwo ari cyane tugerageze gato ijwi ndaryumva ko rikifite ingufu zigaragara urebye nyuma y'uko hari amajwi atangajwe ko kandida wa fpr paul kagame yegukanye amajwi arenga mirongo icyenda n'umunani ku ijana mumaze- muri amaze kubarurwa aba o- kandida frank habineza n'abamushyigikiye babyakiye bati
Eh, urakoze cyane tene kandida frank habineza amaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru eh, mbere y'uko wenda bakora ikiganiro nimugoroba amajwi ubwo komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yagendaga yatangaza buhoro buhoro bigezaho frank habineza agifite zeru n'ibice bikeya abo bari kumwe yageze aho arabasezerera bahita bagenda bahita bataha bigaragara ko yabaye nk'utunguwe cyane twagerageza rero kumubaza mu gitondo tumubaza tuti urabibona ute arabwira abanyamakuru nanjye yabibwiye ati mwihangane saa munani ndagira icyo mbabwira ubu rero mu kanya amaze kutubwira yuko yakira ibyavuye mu matora ndetse ashimira perezida paul kagame watsinze ariko we bitamushimishije Ye, naho se abayoboke babyakiye bate bure urebye umwuka ku bantu wa- wakurikiranye kwiyamamaza kwe hari abantu ure- urebye kenshi babaga bari hafi ye e, gutsindwa kwabo by'ako kageni no- ndavuga ni zeru n'ibice n'ibice n'ibice zeru babyakiye bate
ntabwo abayoboke be bari benshi ariko mu cyumba mu kanya twari turimo harimo umugore we harimo abarwa mu ishyaka be ba hafi a- abamwungirije kuyobora ishyaka nakubwira ko bakonje cyane Barak- bakonje cyane ndashakira neza wumvaga ijwi ryo- rwose ridasohoka uko bikwiriye ubona mu maso uko ari umuntu w'umugabo ntabwo wa- kugira ngo ubone amarangamutima ye biba bigoranye ariko wabonaga bakonje bakonje cyane kumwe Ubu- n'abanyamakuru baba- bamubazaga batetse kuvuga ko utishimiye ibyavuye mu matora ese urashaka kuvuga ko hari uwakwibye aravuga atoya ntabwo navuga ko nibwe ko nta bushishozi nigeze nkora nta bushakashatsi nakoze gusa akemeza ko hari ibintu byinshi eh, abantu bari imbere mu matora ye ba- ba- barangamiwe ejo ah, uko bagi- babuzwaga kwinjira mu byumba by'amatora gusa bakabibwira komisiyo y'amatora ariko ikabemerera bitinze gatoya aravuga ati ntabwo kwibwa nabishyira imbere ariko kandi ndasaba komisiyo y'igihugu y'amatora ko ubutaha mu yandi matora azakurikira bazajya bagerageza kuringanisha abakandida Nde, urakoze asumuta kawayi nk'uko bivuze frank habineza kandida mumaze kuvugana mu kanya gashize ariko natwe turagerageza kumushaka kuri telefone turebe ko natwe nk'uko bivuze ayo magambo yatubwira tukageza no kuba twumva muri uyu mwanya nawe turagukenera mu kanya kari imbere ubu tureka tuguha akaruhuko gakeya k'iminota mike ariko mu mwanya uri imbere turongera tukwitabaze utubwire uko ubona umwuka umeze mu bantu urakoze cyane asumuta mwakoze abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuwa gatandatu ikiganiro muri sanga uyu munsi ubusanzwe duha ijambo abakunzi bacu bakinegura ah, bakavuga akabari ku mat- ku mutima bakatubwira amakuru y'iwabo n'udukuru n'ibipara n'ibindi byinshi binyuranye uyu munsi rero twibanze cyane ku matora abaye mu rwanda ejo kuwa gatanu eh, abanyarwanda batora perezida w'igihugu naho abanyarwanda bari mu mahanga batoye perezida w'igihugu ejo bundi kuwa kane twakurikiranye aya matora kuva navuga kuva kamarampaka ya bibiri na cumi na gatanu iba na mbere yaho na n'ubu turacyayakurikirana twagerageje gukwirakwiza abanyamakuru bacu hirya no hino mu gihugu dushaka abasesengura ibijyanye n'aya matora na politiki y'u rwanda mu mpande zose z'isi baduha ibisobanuro birambuye ariko uyu munsi turibanda cyane ku twabanje kwibanda ku banyamakuru bacu bari mu rwanda ngo batubwire uko umwuka wifashe nyuma y'uko hari amajwi yamaze gutangazwa yewe yavuye mu matora ya perezida w'igihugu kuri telefone dufite undi munyamakuru w'ijwi ry'amerika we ni mushya benshi ntimumenyereye ni claude ganza munyamagana urakomeye cyane nawe
ndaho neza etiyeni ndaho ndameze neza ye urakomeye cyane wowe uherereye muri aka kanya claude ganza
ah ubu ndi i rubavu mu mujyi niho ndi ubu tuvugana ye turavugana uri rubavu nawe wakurikiranye uko ibarura ry'amajwi ryagenze eh, televiziyo y'u rwanda yakomeje kubitangaza kuv- ku- ku vejo niko navuga nyuma y'uko hari amajwi yamaze gutangazwa ko umukandida w'ishyaka rya fpr inkotanyi afite amajwi arenga mirongo icyenda n'umunani ku ijana abandi bombi bahiganwa bose nta n'ufite n'igice n- ntawe ufite rimwe ku ijana ni mu- ni munsi ya rimwe A- aho a- abantu babyakiye bate
ah etiyeni urebye ah, birasa nk'aho bitatunguranye ku bantu ba ku baturage ba hano i rubavu kuko guhera nijoro na mbere ya saa yine ah, mbere y'uko komisiyo y'amatora itangaza i- ah, ibyo yari imaze kubarura ku- byageraga kuri makumyabiri ku ijana n'ubundi ah, umukandida wa efuperi inkotanyi ari uri imbere ku majwi n'ubundi mirongo icyenda n'umunani ku ijana arengaho abantu bari benshi mu aho wanyuraga henshi wasangaga hashyushye abantu bishimye bigaragara ko uko biri kose basa nk'aho bafite icyizere ko intsinzi bamaze kwibona kuri stade umuganda hari hari abantu benshi cyane hari indirimbo abantu babyina ku buryo byaje gutangazwa mu masaha ya saa yine z'ijoro abenshi rwose bari bahari bamaze umwanya bari kubyina kuko abenshi ngira ngo banaharaye hari abo twari turimo kuvugana mu kanya amajwi yabo yasaraye bavuga yuko batigeze banaryama kuko bakesheje ndetse ababashije kugira imbaraga ntabwo bagiye kuryama bakomeje mu birori ariko umuntu ku wundi ariko abenshi baraye muri sitade mu by'ukuri bari kubyina bivuze ko intsinzi rero itabatunguye abenshi bari bayizeye ikibazo umuntu yakwibaza intsinzi ntawe yatunguye ku ariya majwi make cyane abakandida abandi babonye bombi ndavuga frank habineza na philippe mpayimana ni amajwi yumvikana ko ari hasi cyane ku buryo umuntu yakwibaza niba hari ipiganwa ryarimo iyo nsinzi abantu baraye bizihiza tuvugira abayoboke b'ishyaka rya fpr inkotanyi ni insinzi bizije kuva kamarama kibaye
ngira ngo etiyeni urebye abenshi uko wabumvaga ngira ngo n'abo twavuganaga ejo bavuye gutora baravugaga bati nta kabuza agomba gutsinda bivuze ko rero wenda bakurikije uko batoye muri kamarampaka nabwo ku majwi menshi cyane ari hejuru ya mirongo icyenda na gatanu bari basa nk'aho bumva intsinzi ari intsinzi itagira gisibya nk'uko biririmba muri ya ndirimbo n'ubundi imenyerewe yitwa intsinzi abo twaganiriye nimugoroba hari bamwe bavugaga ko intsinzi bumvaga idashidikanya ariko ko basa nk'aho batunguye no kuba amajwi agera hejuru muri mirongo icyenda n'umunani akarengaho bumvaga wenda intsinzi ishobora kuza munsi ho gatoya ariko bavuga yuko n'ubundi byashobokaga ndagushimiye cyane umunyamakuru wacu mushya muri kariya karere ka za rubavu ndetse no mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo claude ganza munyamagana ndagushimiye cyane ubwo nawe urakomeza ukurikirana ibijyanye n'aya matora ariko n'izindi nkuru zisanzwe ijwi rya amerika ryakenera kugeza ku batwumva urakoze cyane nibutsa mwe mukomeje kutwumva ko hari ikiganiro muri isanga ikiganiro dukeneramo amajwi yanyu kugira ngo mutubwire icyo mutekereza uyu munsi turavuga ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu rwanda ejo kuwa gatanu abanyarwanda batuye hanze y'igihugu batoye ejo bundi kuwa kane dukomeje kubona telefone nyinshi cyane mbona hano muri studio bambwira kuri tekinike bambwira ko dufite telefone nyinshi na ku rubuga rwacu rwa facebook mwanditse muri benshi kuri uyu mwanya ariko dufite umwe mu banyapolitiki bari mu rwanda twagira imana boniface uranyumva
wirinda kumva bwana karekezi ikaze mu kiganiro cyacu urakomeye cyane
turaba turakomeye nta kigali mu rwanda mwebwe mu ishyaka ryanyu fda inkingi ishyaka ritemewe n'amategeko mu rwanda urakorera politiki mu rwanda wakurikiranye aya matora ibikorwa byo gutora ejo kuwa gatanu ni insinzi yihanukiriye y'ishyaka rya fpr inkotanyi mwe mwabyakiye mute
twebwe mu by'ukuri nta gitangaza twabibonyemo kubera ko n'ubundi fpr isanzwe ari ishyaka rimwe rukumbi rikorera mu gihugu cyacu mu by'ukuri navuga ko iri mu kibuga yonyine ikina yonyine niyo mpamvu n'intsinzi ihari yatangiwe kubwinwa na mbere y'uko nayo n'ibyo byitwa amatora biba tubonaho nta gitangaza kirimo kuko ni abantu bakinaga bonyine ahubwo sinzi impamvu batagira ijana ku ijana babanzaga ariko uzi ko ijana ku ijana mirongo icyenda n'ubu ntaho bitaniye n'ubundi ariko kuri nta gitangaza tubibonamo kubera ko ni ishyaka rimwe rukumbi rikora ryonyine ryari mu kibuga ryonyine komisiyo y'amatora ni yaryo inzego z'ibanze zirakoreshwa kugira ngo abaturage bagende batore ijana ku ijana cyangwa bakaba banashyiramo ibyo kumanipira no gutekinika nta gitangaza kirimo rero ni ibisanzwe uravuga ko ari ibisanzwe ariko njye ndumva bidasanzwe kubera ko komisiyo y'amatora yemeje abakandida batatu mu bari babisabye harimo abandi bakandida babiri harimo frank habineza na philippe mpayimana mu bikorwa byo kwiyamamaza twabonye ko abo bakandida ba uretse hari iminsi ya mbere ariko ubundi bagiye bajya kwiyamamaza hirya no hino mu gihugu hari ndumva byarageze naho bagahabwa abantu bashinzwe umutekano wabo biyamamaje mu mudendezo mu ituze mu mahoro kandi kugeza n'ubu ndumva n'ejo abagiye gutora baratoye nta gahato kugeza ubu amakuru mfite
nibyo n'ubundi ikibazo gihari kugira ngo ubundi ni iki ikibazo gihari ni ubwo bushake bwa efuperi bwo kumva ko itagombye kuba mu kibuga yonyine ugiye kureba abo yajyanye mu kibuga na bose yajyanye nabo n'abaye abakandida mu by'ukuri bafatikaga bagomba guhangana nayo uzi ko yabanje kubigezayo kuko n'ubundi yigiye yigizeyo n'abandi bose mu gihe cy'amatora cyatambutse igasa n'aho ijyana mu kibuga n'abantu mu by'ukuri badafite ubushobozi bwo guhangana mu bitekerezo ate n'ikintu mu by'ukuri bafite cy'impinduka ikindi cya kabiri umuntu yakwibaza ngo mu mikorere y'ishyaka rya fpr uko risanzwe rikora ritifuza ko hari umuntu wundi wagira icyo avuga kitajyanye n'uko ryo ryifuza kuyobora ndetse ugereranya no ku ntego yaryo yo kugira ngo rihamishe perezida wa repubulika ku ntebe y'ubuyobozi ubuziraherezo mu by'ukuri ntabwo umuntu yakwirwa avuga ko hari ikintu umuntu agomba kubonamo kindi niba wanakwibaza ngo n'abo bantu n'uwavuga ngo baranatoye ni n'ikibazo kumenya niba n'ijwi bahano bari biyamamaje niba ryabageraho kuko mu by'ukuri ugereranyije kuko nabonaga abantu bitabira imitingi z'abo bakandida nubwo mu by'ukuri batari abakandida bari bakomeye nk'abari bashyikirije ibyangombwa komisiyo yavanyemo isa nk'ayigize kugira ngo fpr isigare mu kibuga yonyine wakwibaza ukuntu bashobora kuba barabonye zeru nibuze ntagire n'ugira ijwi rimwe ariko ntekereza ko fpr ikeneye kwerekana ibijyanye n'itekinika rya referandumu kuko n'undi yavuga ko referandumu yatuye kuri mirongo icyenda n'umunani ku ijana byumvikane ko yagomba gukoreshwa rwose kugira ngo ibyo bintu byegere iyo mibare mbese tekiniki ise nk'aho ihura neza by'ukuri ikibazo ni ubushake bwa fpr bwo ku bwo kumva ko yajyana mu kibuga n'abandi kuko n'ubundi n'iki inateye impungenge nimba fpr ko ikunze kuri mirongo icyenda n'umunani hafi ijana ku ijana kuki utagira ubwoba bukomeye cyane bwo kugira umuntu bajyanana mu kibuga koko ushobora gupiganwa nayo bigafatika bigasigarana n'abantu baherekeza niko ukuntu yavuga urasa nk'aho bariya bakandida bombi wumva nta ngufu basa nk'aho bafite bwana twagirimana bonifasi ariko dukurikije nibura ibyatangajwe n'abanyamakuru badukorera turavuga ndetse n'ibyatangajwe cyane cyane n'indorerezi zakurikiranye aya matora dukurikije kandi n'amategeko u rwanda rugenderaho komisiyo y'amatora yemeje bariya bakandida indorerezi zaraje zisanga imyiteguro y'amatora iteganijwe neza zinashima uburyo amatora ejo yakozwe ariko mwe muravuga muti nta piganwa rihari ryagaragaye ahubwo icyo muvuga muravuga muti fpr ni ishyaka rukumbi iri mu kibuga yonyine nta bantu yapiganwe nabo
ushatse gusa nkaho usobanura kugira ngo ubyumve dufite nibuze kaza abantu batatu harimo umwe wagombye guhunga igihugu wari umutanze ko yabuze ko atazatora kagame hari umuryango wafunzwe wose uzira ko utagiye kwamamaza kagame hari n'undi muryango nawo wakubiswe na gitifu w'akagari ndetse n'ibintu byabo barabyangiza bimena bakura n'inzugi nabo batagiye kwamamaza kagame icyo cyonyine ucyumvishe kikwereka impamvu abanyarwanda bashobora kujya gutora ubibonye nyine agasangana umutuzo ariko abenshi baba bari kugira ngo bacungure ubuzima bwabo ejo batazagira umubaza bati utatoye bikakumerera nabi cyangwa utagiye gutora kagame bikakumerera nabi kuko ibyo bintu bikorwa n'inzego z'ibanze zose kandi urwego rw'ibanze guhera ku mudugudu usanga ari inshingano zarwo kugira ngo ziherekeze umuturage zimenye ko zimugejeje ku itora anatore banamubwiye ko agomba gutora perezida wa repubulika paul kagame urumva rero mu buryo bumeze gutyo ntabwo mu by'ukuri wavuga ngo utangajwe n'amajwi runaka y'ikintu cyabaye ye ndagushimiye cyane bwana bonifasi twagira imana w'ishyaka rya fd inkingi ritewe n'amategeko yo mu rwanda birumvikana mwe nta ruhare mwagize mu bijyanye n'aya matora turizera ko nk'uko bivuga ibishobora kuba byahinduka n'ibihindurwa ubwo hari ubutaha nta mu matora ataha ishyaka ryanyu rishobora kuba ryagiramo uruhare urakoze cyane urakoze nawe
nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira ijwi ry'amerika ryumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone batangiye gutelefona ari benshi mutwihanganira rwose twagize abantu benshi cyane bifuza ko twavugana kuri telefone dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika ni joseph ndakumva neza
mwiriwe joseph urakomeye
ndakomeye cyane urahagana he joseph
mu majyepfo y'u rwanda aho bita mu ruhango mu ruhango ndahabona niho perezida umukandida w'ishyaka rya fpr inkotanyi paul kagame yatangirije mitingi ya mbere tariki cumi n'enye y'ukwezi kwa karindwi gushize none insinzi mwe mwayakiye mute
mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane kuko amatora twarayitabiriye nyine kuko nkanjye nari ni ubwa mbere wenda yego uracyari umusore
yego byari ibintu byiza cyane nyine ubona ko abaturage babyitabiriye ahanini ugasanga nyine benshi twizeye n'insinzi nyine kubera ko mu by'ukuri amatora nyine ni akavuyo kigeze kabamo nyine byagenze neza
ye none se hari abantu bavuga ko bashobora kuba batunguwe hari abavuga ko batatunguwe n'uko umukandida w'ishyaka rya fpr inkotanyi paul kagame yagize amajwi angana n'ibice mirongo icyenda n'umunani ku ijana mu majwi mirongo irindwi hafi mirongo irindwi n'ane ku ijana amaze kubarurwa abandi bakandida bombi uko ari babiri bagasa nk'aho buri wese agiye agira munsi ya rimwe tuvuge ni zeru zeru zeru n'ibice birengaho gatoya wowe byagutunguye
njye ntabwo byanunguye kubera ko njye niyo urebye n'ukuntu ibikorwa byo kwiyamamaza byagiye bigenda urasanga n'ubundi umukandida wa fpr wajyaga kwiyamamaza asanga abaturage ari benshi cyane imbaga ari nyinshi noneho ugasanga wenda abandi bakandida mu gihe bagiye kwiyamamaza ugasanga abantu wabara kandi abenshi ugasanga wenda ni abantu b'abana cyangwa se bari mu kigero nyine gitoya wenda batazanatora mu by'ukuri ntabwo navuga ko natunguwe kuko ibyo nabonye nyine cyangwa se n'ibyo numvishije nta kintu nitezemo pe nigeze nuko azatsinda amatora none tumaze kuvugana n'umwe mu banyapolitiki bari mu rwanda ariko ishyaka ryabo ni fd inkingi ni uwitwa twagiribana bonifasi ntiriyemewe n'amategeko y'u rwanda bavuze ko urebye urubuga rwa politiki mu rwanda hari ishyaka rimwe rukumbi rya fpr nk'uko nawe bivuze kandi ko mu kwiyamamaza abantu benshi ndavuga ni ibihumbi n'ibihumbi bagaragaje ko bashyira ishyaka rya fpr inkotanyi bari abakandida bombi babiri ugasanga nta n'abantu baje kubareba nawe urabona ko mu rubuga rwa politiki ni ishyaka rimwe gusa ubibona gute
ngewe ko mbibona no kuvuga ngo abanyarwanda yego nibo bagina nibo bahitamo nibo bahitamo nyine umuntu ugomba kuyobora u rwanda cyangwa se abanyarwanda bagomba kwihitiramo umuyobozi mu by'ukuri referandumu rero yabaye yarabigaragaje nyine abanyarwanda bafite inyota y'uko bashaka umuyobozi nyine uri kuyobora igihugu kandi akiyoboye neza nuko rero kuba bavuga ngo ngo ni ishyaka rimwe ntabwo nemeranywa nawe cyane pe cyane yuko nyine fpr urabona ni ishyaka ariko ni ishyaka rikora ibikorwa bigaragara ibikorwa byinshi cyane nyine byubaka abanyarwanda kandi bituma u rwanda rutera imbere cyane umunsi ku munsi ye ndagushimiye cyane rero aho ngaho iyo joseph urakoze cyane aho mu ruhango mu ntara y'amajyepfo yego yego joseph nta kibazo turamubuze joseph ariko kuri telefone twari twifuje kuvugana nawe mu kanya twari twifuje kuvugana na kandida frank habineza muri uyu mwanya twakubije kumuvugaho tuvuga ko yakoze ikiganiro n'abanyamakuru mu kanya bwana frank habineza ndabasuje cyane mwiriwe neza
mwiriwe neza mukomere cyane kandi ndumva mwaraye ijoro ryose mukurikirana uko ibaro ry'amatora rikorwa mwe kugeza ubu ngubu amajwi amaze kubarwa aragaragaza ko kandida wa fpr inkotanyi yagize amajwi mirongo icyenda n'umunani arengaho mwe mu ishyaka ryanyu kandida frank habineza amajwi mwagize kugeza ubu ntabwo aragera kuri rimwe mwabikiye mute ndavuga simva ko ni ugutsindwa twabyita ngo iki
twabikurikiye byose nijoro ndetse twari turi kuri hoteli yitwa remigo tubikurikirana n'abarwanashyaka ndetse n'abanyamakuru twaje kuva saa sita za nijoro tumaze kubona ko bamaze gusohora mirongo ine ku ijana tubona ko bari barimo kugaragaza ko umukandida wa fpr arimo kuzamuka cyane ndetse mu gitondo byo byaje kugaragara yuko bamaze gusoma mirongo inani ku ijana y'uko umukandida wa fpr yatsinze ubwo mu kanya twakoze inama y'ishyaka tubiganiraho ndetse tumaze no kubona inama n'abanyamakuru aho tutazi dekarasiyo y'ishyaka ndetse dekarasiyo y'umukandida tuvuga ko twishimira abanyarwanda badutoye ndetse n'abatugiriye icyizere bose kandi dushimira n'inzego za leta zaducungiye umutekano mu gihe cya kampanye cyane noneho tugaragaza yuko ishyaka ryacu n'ubundi ryatangiye bigoranye kandi yagize ingorane nyinshi cyane ariko byashoboye kubaho tubona ko tutacitse intege tubwira abantu ko batagomba gucika intege ko byavuye mu matora kuko nayo ni intambwe ko twashoboye kugeraho nk'ishyaka twizeza abanyarwanda yuko tuzakomeza guharanira demokarasi ndetse n'uburenganzira bwa muntu ndetse tubizeza yuko n'ibindi byose n'ubundi twavuze ko tuzakora tuzakomeza kubiharanira kugira ngo bibeho turangiza tugaragaza yuko tutishimye kuko byavuye mu matora kubera ko ntabwo aribyo twifuzaga twari tuzi ko turi butinde cyane cyane kuri mirongo itandatu na gatanu ku ijana ye nibyo singuciye mu ijambo wihanganye gatoya ugana frank habineza mwihanganye gatoya muvuga ejo mwavuga ko mushobora gutsinda kuri mirongo irindwi ku ijana by'amajwi muzaba mwabonye mwatsinze none amajwi amaze kugaragara yerekana ko mutabonye na rimwe ku ijana ku bwanyu murebye mwagize abantu bakurikirana amatora hirya no hino mu rwanda ejo namwe ari aho mwagiye itora ryakozwe mu buryo bugaragara ishyaka ryanyu murabona ryara ntaho ryabangamiwe ntaho mbese ryagize ingorane ku buryo mwagira muti itora hari aho ritagenze neza ku ruhande rwanyu
nabyo twabigaragaje muri dekarasiyo twakoze tugaragaza yuko twarangije ku feresite umukandida watsinze tumutwizisha n'ihirwe ariko tugaragaza yuko hari ibintu bitagiye neza muri komisiyo y'amatora kubera ko ishyaka ryacu ryabangamiwe cyane inzego z'ibanze babuza abantu kuza muri kampani zacu yabaye mu karere ka rusizi aka nyamasheke aka nyagatare na ka kirehe hamwe batukuse n'amabuye ahandi bakaza kutushyira mu irimbi ibi byose twabigaragaje noneho tugaragaza ko ikindi kibazo twahuye nacyo umunsi w'ejo w'amatora ni uko indorerezi zacu z'ishyaka atatu indorerezi magana atanu zabujijwe kwinjira mu byumba by'itora bamwe bamaze nk'amasaha abiri batarinjira zarabujijwe ni bande bazibujije amasaha umunani ni bande bazibujije frank
abashinzwe amatora biro z'amatora cyangwa kuri sisi z'amatora aho twari twazohereza bazibuza kwinjira ari n'abo byagezeho saa munani ari imbere zitarinjira amatora yari atari kurangira noneho ahandi habaye ikibazo hari aho bagiye kubara amajwi bakazibuza kwinjira mu byumba barimo kubarirwa amajwi bagafunga bakazifungirana hanze ibyo twabigaragaje dushaka ko komisiyo y'amatora ibyo bintu ubutaha izabihindura ariko kubera ko ntabwo nk'ishyaka ya politike twavuga ngo hari ikintu runaka cyabaye kandi tutari ikimenyetso ubu ukuvuga ngo biyavuye mu matora turabyakira uko bimeze
bwana frank habineza mu kanya gashize tumaze kuvugana n'umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rya fd inkingi ritemewe n'amategeko y'u rwanda bwana boniface twagirimana we aravuze ati ntibitangaje kuba kandida frank habineza na kandida philippe mpayimana bagize amajwi angana kuriya kubera ko urebye politiki yo mu rwanda hari ishyaka rimwe rukumbi rikora politiki andi ni nko kurangiza umugenzo bityo bikumvikanisha neza ko n'amajwi yava mu matora muri makeya ko yaba aha amahirwe menshi ishyaka riri ku butegetsi rya fpr mwe mwumva iyo mukora politiki nk'ishyaka mu ishyaka ryanyu musanga mushobora guhangana na fpr muri iki gihe
icyo nakubwira twebwe ntabwo ari fpr twahanganye nayo muri aya matora ahubwo twahanganye n'amashyaka icumi ni amashyaka icyenda yose yo mu rwanda kuko aya mashyaka icyenda yose yakoze koalisiyo hamwe n'umukandida paul kagame abo nibo twahanganye nabo ni ukuvuga ngo uretse ishyaka rimwe gusa ya pesi imberakuri andi mashyaka yose twahanganye nayo ni ukuvuga ngo amajwi twabonye ni intsinzi ikomeye kubera ko ntabwo ari ishyaka rimwe twahanganye n'abantu benshi cyane kandi twebwe twaragerageje twakoze kampani nziza twabonye abantu abanyarwanda benshi baradukunze baradukurikiye bakunze amaduka yabo abandi bareka akazi kabo ku buryo twabonye abanyarwanda bakunda ibitekerezo byacu kandi bishimye ko hari abandi bantu bashobora kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo biri kuri leta bya leta ndetse abantu bifuza impinduka benshi baratwijeje ubu twebwe turishimye ko ntabwo twavuga ko twatsinze ahubwo twateye indi ntambwe ni intambwe ndi mwateye niko bigenda muri politiki kandi ni ukuyitega intambwe igiye kudufasha kwitegura andi matora ari imbere n'amatora badafite umwaka utaha ariyo twizeye kuyatsinda bwana frank habineza ndabashimiye cyane rwose nk'umukandida kandi nk'umunyapolitiki mu rwanda nk'uko mubivuga muti gutsinda byari nibyo mwifuzaga ariko icy'ingenzi ni uko muteye intambwe muri politiki na demokarasi y'u rwanda ndabashimiye cyane kandi mwambwe mufite gahunda zindi mugomba kujyamo
murakoze cyane kandi turashimiye cyane mukomere cyane rero kandi ubwo ubwo naho ubutaha kuba akomeje kutwumva kandi turavuga ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu rwanda ejo ku wa gatanu ku banyarwanda bari mu gihugu n'ejo bundi ku wa kane ku banyarwanda bari hanze y'u rwanda kuri telefone tugize amahirwe kandi yandi tubonye undi wari umukandida mu matora ya perezida w'igihugu mu rwanda ni bwana philippe mpayimana mbanje kubasuhuza kandi kaze murakomeye cyane ndibwira ko mwaruhutse muri aya masaha kubera ko mwaraye mutegereje uko amajwi abarurwa
nibyo nibyo tutangiye kugira nka kuruhuka ye imibare yagaragajwe na komisiyo y'amatora mu rwanda bwana mpayimana iragaragaza ko umukandida w'ishyaka rya fpr inkotanyi paul kagame yagize amajwi agera kuri mirongo icyenda n'umunani ku ijana kugeza ubu mwe kandida mpayimana philippe muza ku mwanya wa kabiri n'ibice zeru zeru bitageze kuri rimwe mwe mwabyakiye mute ku ikubitiro
nabyakiriye nanabitangaje muri radiyo na televiziyo y'igihugu ko nemeye ko fpr na perezida kagame paul batsinze ubundi gisigaye nyine ni ukushimira abanyarwanda batwakiriye neza bashimira n'ubuyobozi bwaducungiye umutekano kandi nkanamenyesha abanyarwanda ko nubwo amanota nabonye ari make akwiye kubahwa kuko na ba nyamuke bafite ijambo rikomeye cyane kandi nanjye nkaba ntahagarariye aho nzakomeza guharanira ibyo nabatangarije uragira ngo abanyarwanda bubahe amanota mwabonye ariko nta nota na rimwe rimwobwa na mpayimana ahubwo baribaza bati mwiyamamaje ku buhe buryo ikibazo cyabaye he haba mu kwiyamamaza haba mu matora
oya nta kibazo cyabaye amanota uriya n'umubare ni abantu ni abanyarwanda batoye muri buri karere harimo abanyarwanda batoye mu mirenge myinshi harimo abanyarwanda batoye iyo yavuze ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana ntabwo ari ubusa ntabwo ari ubusa
ntabwo ari ubusa ni ukuvuga ko iriya mibare uko imeze ni ukumenya ko icyo cyari tugamije ni uko nyine turi mu ntango mu ntangiriro z'urugendo rugana muri demokarasi nkaba nifuza ko tubyakira kandi tukanubaha bariya bake batangiye kujya bivuga nyine ko bifuza impinduka uravuga uti reka ni ukubaha abitabiriye amatora bagaha ijwi bagaha amajwi yabo kandida philippe mpayimana noneho se murebye mu kwiyamamaza bwana mpayimana mukareba cyane cyane mu matora yabaye ejo hari abaguhagarariye nk'umukandida wigenga mu bikorwa bijyanye no gutora ejo ariko hari n'indorerezi zakurikiranye amatora hariya mu rwanda mwe uko mwumvise gutora ejo mu makuru abagezeho ya hafi niko navuga itora ryagenze uko ndavuga mu bijyanye n'ubwisanzure niko mwabyifuzaga niko mwumva byagombye kugenda
utubazo ntabwo tubura ariko abaduhagarariye icya mbere cye ntabwo ahantu hose hose nari mfite abampagarariye ikintu cy'ingenzi ni ukwizerana turi abanyarwanda tukizera ko niba hari ahantu hamwe habaye ibibazo hatari henshi kandi nanone tukizera ko icy'ingenzi ari icyitegererezo muri rusange nabonye yuko byagenze neza ari nayo mpamvu nabyakiriye wabyakiriye muri make kugeza ubu nta makuru arakugeraho haba ku bantu baguhagarariye cyangwa se ku makuru yandi yaba yaturutse mu zindi nzego akubwira ko hari nk'abantu babangamiwe nka tumaze kuvugana na kandida frank habineza tubwira ko hari ahantu abantu be batemerewe kwinjira ko hari ahantu indoro zitemerewe kwinjira aho babarura amajwi ibintu nk'ibyo hari byo mwigeze mwumva
aho abantu bampagarariye hose barambwiye ko byagenze nta bikabije byabaye ku buryo nta komenti ziteye ubwoba mbese ni nayo mpamvu nihutiye kwakira icyatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora tubwire bwana philippe mpayimana wabaye navuga uri umuntu mushya muri politiki y'u rwanda watangaje ko yamamaza abantu benshi batari bakuzi ngenda kubona kubera ibitabo wagiye wandika n'aho ugiye uhagaze nk'umunyamakuru icyo wabonye cyagutunguye ku bijyanye no kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu rwanda cyane cyane ndavuga nko guhura n'abaturage icyo wabonye kidasanzwe watubwira ni iki
icyo nabonye ikidasanzwe nicyo cyatumye niyamamaza ikidasanzwe nyine ni uko abanyarwanda bari bari batangiye gusa n'abagana mu ishyaka rimwe bose ndetse bumva ko nta bandi bantu bashobora kuyobora noneho igishimishije ni uko twatangiye kubiganiraho abantu bakabona ko icyemezo nafashe ari cyo ari cyiza cyo gutoza abantu guharanira ubuyobozi ni uko nguko mbibona ikindi ni uko hari ibibazo byinshi nyine biri mu gihugu abanyarwanda bakeneye ko bikemuka twagiye tuganiraho ukabona ko gukiranwa bizageraho bikarangira niba dukomeje urwo rugendo twatangiye ye ni intangiriro ni intango nk'uko ubisobanuye ubu kandida philippe mpayimana yayemeje ku mugaragaro ko yatsinzwe amatora ashyigikira umukandida batsinze w'ishyaka rya fpr inkotanyi paul kagame ubu intambwe se ikurikira tuvuge perezida kagame yashyizeho inzego nshya za leta nk'uko bigaragara niwe watsinze aya matora ahamagaye philippe mpayimana wabaye umukandida wigenga ati tugufitiye umwanya muri leta kuko birumvikana ko ushaka guteza imbere igihugu ukora politiki cyangwa se uhagurukira kuba wateza imbere igihugu cyane cyane ugira ngo ingendo cyangwa se kugira ngo ingendo ihinduke habemo impinduka mu gihugu uzakira umwanya w'ishyaka rya fpr
oya umwanya uzahabwa uzampabwa uzaba ari uwanjye niba bawumpaye bazakomeza kubaha ubwigenge bwanjye ntabwo ntawanga kandi niba babwubahirije icy'ingenzi ni uko uzaba ari umwanya nyine abanyarwanda bankeneyemo gukora ibikorwa byabateza imbere tuvuge n'ibyo navugaga nti ubuyobozi bw'ishyaka rya fpr buravuze buti uriya muka uriya mukandida philippe mpayimana biragaragara ko yahagurukiye kugira ngo ateze imbere politiki y'u rwanda afite ibitekerezo byatuma abanyarwanda bagira icyo bunguka none komeza uze tuguhaye umwanya cyangwa se gerageza muri sena y'u rwanda senateri philippe mpayimana
ibya sena byo ni nabyo byiza kuko bitangwa n'abaturage ndakeka ko bica mu matora sinzi niba ari umwanya batanga ariko nk'uko mbabwiye niba umuntu atsinze amatora akayobora igihugu afite ukuntu akenera abantu bamufasha kukiyobora ni ukuvuga ko niba babonamo nyine ko ari umwanya mfitiye mu gihugu akamaro ntabwo nawanga kuko naje nje kubaka igihugu icya mbere cyo ni uko baba nyine bishingiye ku mbaraga nagaragaje imbaraga nagaragaje aho zigarukira n'ubushake ibintu bituma nyine natega amatwi ibyo basaba kuko iyo umuntu atsinze niwe utanga imyanya iyo rero udatsinze wakira imyanya icy'ingenzi ni uko badashobora kuguha umwanya ubangamiye ubwigenge bwawe cyangwa ubushobozi bwawe
ndabashimiye cyane kandida philippe mpayimana yari kandida wigenga amatora y'umukuru w'igihugu mu rwanda yabaye ejo ku banyarwanda bari imbere mu gihugu n'ejo bundi ku banyarwanda bari hanze y'igihugu ndabashimiye cyane kandi ubu tuzakomeza tuganira mu biganiro byacu bitaha murakoze cyane kuba mwaritabiriye gahunda zacu kuva mwatangira kwiyamamaza mu bihe by'amatora n'ubu amatora arangiye
murakoze ndabashimiye nanjye nibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne karekezi ni ikiganiro cyo ku gatandatu twakira cyane cyane mwe abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mukaganira natwe ku bibazo bitandukanye uyu munsi twibanze ku matora kuri telefone ariko muracyaza muri benshi dufite innocent
yego ndakumva yego inosa uranyumva neza
ndakumva neza ye noneho wowe uri he inosa uratubwira aho uri n'igitekerezo cyawe muri uyu mwanya
ngenda i kigali mu rwanda ariko ntabwo nshaka ivuga akarere k'ubw'umutekano wanjye nta kibazo turabikwemereye
nari mfite ibintu byinshi byo kuvuga keretse wenda munteguriye ikiganiro cya kihariye n'ubwo mwanze kunsubiza ngo mu ijambo ye tuzakiguha ubutaha ariko ubuhine amagambo ndakubwira ibintu bitatu wenda umitemo icyo ndi buvugeho hari ukuntu narokotse ubwicanyi bwakorewe abahutu muri efuperi icyenda na kane na efuperi mfite n'ukuntu nshaka kunyomoza ibintu efuperi imaze imyaka makumyabiri n'itatu ivuga ko itigeze yihorera kandi dufite imiryango yapfuye yishwe na icyenda na kane nkagira n'icyo ngicyo cyo kuvuga ku matora y'ejo ubwo urambikiramo icyo mvugaho muri ibyo bibazo nta kibazo urakoze cyane inosa ni byiza kubanje kuvuga impungenge ufite n'ibyo wumva watangaza kugira ngo kubera ko dufite umwanya muto ni iminota ibiri gusa muri uyu mwanya reka twibande ku matora dufite telefone zawe ibyo bibazo bindi n'ibyo wifuza kuba wavugaho tuzabiganira mu bindi biganiro reka tuvuge ku matora yabaye ejo
samu urakoze nanjye ndagushimiye kuba ubyihanganiye icyo mvuga ku matora rero amatora ejo yagenze neza ariko noneho buriya mu bakandida dutegereje nk'abantu bashaka impinduka mu rwanda yego ntabwo bariya bakandida bose uko ari babiri mbona mu mpinduka ziteye no mu rwanda muri bose ntawe ufite ubushobozi uravuga batatu ariko mpinduka du- ni batatu cyangwa uravuga babiri na eh, bahanganye na oya wenda, oya fpr yo isanzwe ku butegetsi Ah, ntabwo yego.
nyishyiramo ndavuga ngo bariya bigenga n'iriya shyaka Eh, bo mu mpinduka bo mu bantu mu- mu mu buyobozi zikeneye impinduka barambona batarimo ku bw'iyo mpamvu rero fpr eh, kuba yatsinda n'abariya bakabona ariya majwi mbona njyewe nta kintu kinini nta n'ubwo igitangaza cyaba kirimo kubera ko iyo urebye usanga mu migabane imigambi nta bintu wenda by'impinduka mu rwanda ubonye ihohoterwa ribaho ubonye abantu bagenerwa urebye kutisanzura hari ibintu byinshi ni ukuvuga ngo rero bariya bandi nta mpinduka mbona ihari ku buryo wenda n'abaturage nk'abo natwe dushaka impinduka ntabwo twavuga ngo turajya no ku ijwi nta mpinduka ihari tubona nta n'imigaba n'imigambi yo guhindura impinduka
Mhm.
ubwo rero njye ku bwanjye ku giti cyanjye mbona ariya majwi rwose nta kintu kinini cy'igitangaza nayabo ariko hari ikindi buriya abantu bajya bibeshyaho no mu bintu n'ubwo amatora ashobora kugenda neza bwana umunyamakuru yego ndakumva ntabwo buriya eh, buriya ntabwo amatora iyo uyigenze neza habamo tekinike na kata nini cyane Mhm.
ntabwo kuba abantu bagiye ku murongo ngo baratora mu bwisanzure ntabwo aricyo kivuga yuko komisiyo y'amatora iri butangaze ibintu gutora ni kimwe n'abaturage bakajya gutora ariko noneho n'igororo ry'amatora naryo ni ikindi no kuyatangaza na komisiyo iyatangaza nacyo ni ikindi none Buriya se amatora naho turebe hejuru- niko innocent reka turebe kugira ngo duhine amagambo cyane nawe dufashe kugira ngo tuyahine kubera ko dufite umwanya mutoya umaze kubona uko amategeko y'u Rwanda ateganya ko uko amatora akorwa abayategura uko ategurwa uko kwiyamamaza bigenda n'uko gutora bikorwa wowe icyo wumva ku buryo bwihuse tuvuge kugira ngo nk'uko uvuga uti impinduka ni ngombwa icyo wumva cyahindurwa cyakwibandwaho tuvuge no na perezida utowe ku buryo yagira ati ni ikintu ahagurukira ni icyo watubwira ku buryo bwihuse
Eh, ikintu ngewe na- na- navuga ni uko komisiyo y'amatora n'ikindi gihe kizaza yego yazaba yigenga noneho ikisanzura ariko kubera ko mu gihe ubona bigoye mu mu bwisanzure icyo cyo kiragoye ikindi nisabira umuntu uzayobora nshaka ko hazabaho impinduka aga- agashyiraho- agatanga demokarasi agaha ubwisanzure kandi ikindi kintu hakabaho ukuri- uku- gukurikirana niba ari umuntu runaka wanyerejwe hakabaho gukiranwa hakabaho gutanga amakuru ni ukuvuga ngo mbese mu- mu- ari ubucamanza ubutabera ibintu byose ni ukuvuga ngo bikaba inyangamugayo niko ngewe numva mbitekereza rwose hagomba kubaho impinduka nyinshi ni birebire keretse hateguye ikiganiro cyane cyihariye ariko murakoze nta kintu mirongo murayifite ubwo n'ubutamuzampamagara tuganira mvuge no kuri ibyo bya mbere nababwiyeho ye turagushimiye cyane kuba nawe watwihanganiye inosa kandi utwihanganire cyangwa utubabarire kuba tutabashije gutelefona nk'uko wabyifuje mu biganiro byacu bishize ariko nk'uko eh, tugerageza gutelefona abantu benshi bagiye bashobotse kubera ko tuba dufite amatelefoni menshi abantu bifuje ko twavugana hari benshi bandika rwose kimwe n'abandi mwese tutabashije gutelefona uyu munsi mujye mutwihanganira kubera ko mwifuza kuvuga muri benshi tugerageza guha ijambo rero ku buryo bushobotse uko abantu bagiye baboneka n'uko telefoni zanyu zidukunda kugira ngo tubatelefone abo tutageraho uyu munsi namwe mutwihanganire mu biganiro byacu bishiza- bitaha tuzagerageza kubaha ijambo ku buryo bwose bushoboka ino saa ubwo tuzakomeza ubutaha
murakoze cyane ubwo ni- ntegereje ko mu mamaga nzabaha ibindi byose bisigaye ye ndabashimiye cyane mwese nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc ni ikiganiro murisanga ku ijwi ry'amerika kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi N- twakomeje no kuvuga ku matora yo mu rwanda twaganira abanyamakuru bacu hirya no hino mu gihugu tuganira ndetse n'abakunzi ba radiyo ry'amerika hirya no hino mu rwanda no hiri- no hakurya y'u rwanda none muri uyu mwanya tugize amahirwe tubonye undi ni muntu ukurikirana politiki y'u rwanda ku buryo bwisesengura Nda- eh, telefone yanyu ndayibona bwana frank mwine muratwumva
Eh, ndakumva cyane Eh, ndabasuje cyane kandi ikaze mu biganiro byacu
murakoze cyane Ye.
murakoze cyane nk'uko bisanzwe Eh, bwana mwine mumaze igihe mukurikirana ibikorwa bijyanye n'amatora mu rwanda guhera ku bikorwa byo kwiyamamaza n'itora ryabaye ejo imbere mu rwanda n'ejo bundi hanze y'u rwanda mwe musesenguye ku bijyanye na politiki mukurikirana cyane iri tora mwe murivugaho iki
urakoze tiyene mu by'ukuri amatora amaze kuyareba ndayakurikiranye hafi yose yose yose ubu wari umukandida kandi ari na perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame yose yatwaye bisobanura ko mu by'ukuri by'abantu bavugaga ndetse na perezida ubwe yivugiye yuko abanyarwanda kuva bakora n'ibita referendumu amatora yaba yararangiye ahubwo isigaye ni umuhango mu by'ukuri rero icyo abantu bari nta kintu gishya cyabaye icyo abantu batari bategereje cyangwa icyo batatekaga uretse ko numvaga mu kanya abandi bakandida babiri bari barimo ntabwo baravuga uko bo babibona n'uko byabagendekeye niba koko byavuye matora babyemera bo bombi kugeza ubu ngubu tumaze kuvugana na filipo mpayimana tuganye kuvugana na frank habineza bombi ibyavuye mu matora barabyakira n'ubwo bavuga bati dutegereje amakuru ya nyuma azagaragazwa n'indorerezi z'amatora ndetse na komisiyo y'igihugu y'amatora
ya nibyo n'ubundi buriya etiyene abo bagabo bombi bajya mu matora bari bazi neza ibizayavamo ndetse mpayimana we yanavuga ati ndakeka ko nzabona nka cumi n'atanu cyangwa mirongo itatu ku ijana habineza uretse ko we yari afite icyizere avuga ati ni mirongo irindwi ariko cya cyizere buriya ni cya kindi cya politiki avuga avuga ati ntawe uvuga ko yarangiye ifirimbi ya nyuma itaravuga ariko mu by'ukuri iyo urebye ariya matora ni uko abantu wabonaga bafite ibintu bitandukanye n'umurongo wa rpf nta mahirwe bigeze babona bavuga ko batabonye amahirwe binyuze mu mategeko ko batuje sinyatire ariko twakunze kubivuga ko uwo mukandida diane avuga ati amasinyatire yo nari yujuje mu by'ukuri umuntu yavuga ko ikibuga cy'umupira cyari kirimo umukinnyi umwe gusa twa ariko si nyine hari abantu batandukanye tumaze igihe tuganira mu buryo bunyuranye mu biganiro byacu hano kuri ry'amerika na n'umunyapolitiki wo mu rwanda imbere mu gihugu uhagarariye ishyaka rya fda inkingi boniface twagirimana mu kiganiro twagiranye yatangaje ko urebye amajwi yavuye muri aya matora ntawe yatangaza kubera ko mu rwanda hari ishyaka rimwe rukumbi rikora politiki andi agasa nk'aho ari indorerezi mwe mushingiye ku buryo kwiyamamaza byagenze no itora n'uko amajwi mu matora ahagaze musangaho ko ni ishyaka rimwe mwavuga ko riri mu rwanda
etiyeni iyo urebye mu by'ukuri uvuze ngo ni ishyaka rimwe nk'uko bibona uko bigaragara umuntu yavuga ko wenda ari ishyaka rimwe ariko muri politike burya ikintu abantu bajya birengagiza ni ikintu bita kureshya icyongereza cya robingi iyo rero perezida afite kapasite cyangwa ubushobozi bwo kureshya andi mashyaka akayatwara akayemera bakabyemera cyangwa akaba afite ubushobozi bwo kureshya n'amashyaka yo hanze kuko buriya kiyeni tuvuge ko mu rwanda wenda bamwe bavuga ko batera n'ubwoba n'iryo shyaka rimwe ariko no hanze y'u rwanda iyo urebye amashyaka aho yagombye gushyira hamwe ngo afatanye arebe ko izo ngufu za za paul kagame zagabanuka ariko usanga amashyaka yaracitsemo yarabaye nka twa butike gusa aho umuntu ashinga aka ngaka agashinga n'aka ngaka aho bagombye kureba ati muri politike reka dushyireho ingufu tuzihurize hamwe ariko usanga bazitatanya reka nk'urugero urugero iyo urebye supa alliance yo muri kenya ni amashyaka yashyize hamwe aravuga ati reka dushyire hamwe turebe ko tugomba kubona ariko duhangana n'ishyaka rya jubiri rya
rya uhuru kenyatta
uhuru kenyatta abo rero abanyakenya barakibonye baravuga ati dushyireho ishyaka rishyira hamwe rifata twa dushyaka twose dushyire hamwe ariko usanga ubushobozi bw'amashyaka yo hanze ubwo bushobozi ntabwo bafite cyangwa ubushake ntabwo bafite cyangwa ntabwo bashoboye gushyira hamwe kugira ngo barebe ubarusha ingufu cyangwa ubarusha imbaraga ni uwuhe icyo kintu cyarabananiye icyo gihe nicyo kibazo mbona opozisiyo yo mu rwanda ikomeza kukivuga gutyo ariko bakirengagiza ko n'ubushobozi bwa perezida nk'ufite pawa ufite ubutegetsi akaba afite n'amafaranga akaba afite no kureka inshuti zo hanze kuko urebye na komite interinasiyonari cyangwa imiryango wundi mpuzamahanga usanga nta igiciro barakivuga ariko kubera ko abanyarwanda ubwabo batataganye bafite n'ibice komite interinasiyonari cyangwa wa muryango mpuzamahanga ntabwo ushobora kubafasha kuko ubwabo abanyarwanda ntabwo bashyira hamwe none frank mwinereka duse nk'abarenga gato aya matora mu rwego rujyanye no gusesengura tukareba u rwanda nk'igihugu ku bijyanye no guteza imbere demokarasi nk'uko mubivuga muti muri politiki harimo kureshya ukaba wareshya amashyaka ukaba wareshya abantu bakinjira mu murongo wawe mu cyerekezo wowe wifuza kugira ngo ukore politiki bakore politiki nk'uko ubishaka wowe urebye muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda umuryango wa fpr navuga umutwe wa fpr inkotanyi ubwabo igitero ku rwanda icyo yasabaga cyane ni uko habaho demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi isaba ubutegetsi bugendera ku mategeko none uko tubibona ubu ngubu urebye uko politiki ihagaze mu rwanda hari abatangiye kuvuga bati biragaragara ko ari ishyaka rimwe nta mashyaka menshi ari mu gihugu ku buryo yateza imbere demokarasi mwe mubona ubwo buryo muvuze ko ishyaka riri ku butegetsi rifite ubushobozi na pawa n'ubushobozi bwo kureshya bushobora kureshya abandi bantu bakinjira mu ishyaka bigasa nk'aho binjiye mu ishyaka rimwe kuri demokarasi n'ubutegetsi bugendera ku mategeko ndetse no kuba ubutegetsi bwafasha ko haba ibitekerezo binyuranye mu buryo bwo kuyobora igihugu hari icyo bifashaho
etiyene ikibazo cya politiki imaze kwitegereza mu karere muri afurika muri rusange ndetse no ku rwego mpuzamahanga usanga abanyapolitike ibyo bavuga ibyo bakora politiki yuzuyemo kubeshya politiki yuzuyemo kutavugisha ukuri ariko ngarutse ku cya kibazo cyawe baza gutse iyo urebye ko esiperi ifata ubutegetsi yashinjaga uwahoze ari perezida habyarimana ko hari ishyaka rimwe rukumbi ibyo bintu iyo urebye yewe mu rwanda ubu ngubu ikibazo kinahari ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ni uko birengagiza ko opozisiyo nziza ariko ni opozisiyo nziza buriya hari opozisiyo ugiye nkunda kubona muri afurika ugasanga izo opozisiyo zifite amacakubiri zifite imirongo yo gucamo abaturage ibice nk'uko unabona muri kenya hari ubwo usanga bamwe bati turayoboka perezida wacu kubera iki n'iki turashaka kuyoboka uri muri pozisiyo kubera impamvu ariko izo mpamvu zikaba zishingiye ku moko ku turere cyangwa nk'acu mu rwanda amoko yacu murayazi ibyo bintu wasanga abantu aribyo bashingiraho bashinga opozisiyo cyangwa bashinga politiki ikibazo rero aho kivuka ni uko abantu bitwaza ibyo bintu ugasanga bashatse kubuza abandi kuvuga ibitekerezo byabo byubaka icyo kintu baracyitwaza ariko mu by'ukuri iyo urebye politiki ntoya yo mu rwanda nta bitekerezo bitandukanye n'iby'ishyaka ririho cyangwa ni na perezida ubwe afite usanga abantu abayoboke be cyangwa abo ngabo tuba b'amashyaka ntacyo bubakiraho gitandukanye n'icyarapiyeri none wareba se reka gato ihangane gato frank mwene ihangane gato none usesenguye se hari inyungu bifite cyangwa se bishobora kuba bifite imbogamizi ku buryo bwa hafi no ku gihe kirekire
inyungu zihari ni iz'igihe gitoya cyane kuko urabona mu rwanda nk'uko tumeze kagame ashoboye kuzana amajyambere kagame ashoboye kuzana icyo bita ubungubu umutekano urahari bamwe n'ubwo bavuga bati umutekano ni uko ishingiye ku iterabwoba ibyo bintu rero ntabwo biramba bwa etiyene ikibazo cyabyo ni uko iyo perezida avuyeho yavaho kubera ko ashaje yavaho kubera ko bamukuyeho ku ngufu nk'uko tugiye twabibona muri za libiya igihugu kirashwanyuka twabibonye hano muri South Africa ijya mina avuye ngo niko byagenze ubwo tavuye ngo niko byagenze iyo kirashwanyuka bya bintu rero wubakiye imyaka makumyabiri etn bisubirayo bigasubira irubisi abantu bagatangira kwiyubaka ukabona abantu barimo kubaka buri munsi buri munsi kuko u rwanda iyo urebye habyarimana n'abandi hari aho bari babigeze kubera intambara yaje rero kubera ko nawe yanze kwemera abantu ngo baze mu mahoro wasanze u rwanda barushenye rpf itangira kuri zero yubaka ibintu bishyashya byubaka ibintu ibyo bari bubatse babishenye urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane yuko opozisiyo ntabwo ihawe umwanya kugaragaza ibitekerezo ariko na opozisiyo ifite uruhare rwayo kwerekana ibitekerezo ndetse iyo opozisiyo igashyira hamwe aho usanga yaracitsemo ibice ndabashimiye cyane ni frank mwine ni impuguke mu mategeko na politiki mpuzamahanga dusobanuriye ku bijyanye twaganiye ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu mu rwanda yabaye kuri uyu wa gatanu ku banyarwanda bari imbere mu gihugu no ku wa kane ku banyarwanda bari hanze y'igihugu kuba twumvaga rero twagize amatelefone menshi ariko ni byiza ko mwitabira gahunda zacu tukaganira tukungurana ibitekerezo tugasesengura tugatega amatwi kubera ko buri kintu kigora abantu kenshi ntabwo abantu bamwe batega amatwi ngo bumve icyo abandi bavuga kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo baganire ariko nanone basesengura harimo no kwinegura ku rundi ruhande ndabashimiye rero kuri mikoro hano i washingitoni mwari kumwe nanjye etiyene karekezi ku ijwi ry'amerika mwese mukomeze mugire ibihe byiza